Kun raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nagee jirtu kabajamtootaa dhageeffattoota raadiyoo noora hudaa hayyama rabbii guddaatiin sagantaa guyyaa kamiisaa tan hukmii dhaddacha jaalalatii fi riqicha sunnaa ittisiniif dhiheessinu qabannee dhufnee jirra.
miidiyaan kun ammaas gargaarsa gahaa hojii itti fufsiisuu isa dandeessisu hin arganne kanaafuu namoonni ATM kaardii qabdan baay'imii akka ofirratti galmaa'uudhaan miidiyaa kana utubaa isiniin jenna.
jalqaba telefoona keessan irratti Google banaa. Achi keessatti baay'imii kooffii jedhaa katabaa sarchi godhaa. Itti aansuun bakka Explorer Creators jettu tuqaa. Achi biratti raadiyoon Nuurul Hudaa jedhaa katabaa. Loogoo Nuurul Hudaa eegatuu hixanii booda bakka Membership jedhu tuqaa.
filannoowwan sadeen keessaa kan humna keessan madaalu filadha iimeela keessan eega katabdaniin booda bakka neem or tiwutar jedhu tanatti maqaa keessan kataba bakki tun akkaan murteessaadha yoo bakka tana qullaa dhiiftan baay'imee koofiin maqaa keessan samwaan jedhee galmeessa kanaafuu bakka tanatti maqaa keessan katabuun irraanfatina Jalarraa bakka Say Something Nice jedhutti iddoo irraa nu gargaarutti jirtan barreessaa. Dhaamsa feetanis itti dabaluu mirga qabdan. Dhuma irratti jooyin jettaniin. Yoo niyyaa keessan ol guddistanii mallaqa guddaan raadiyoo Nuurul Hudaa gargaaruu feetan lakkoofsa gubbaa irratti katabame haqa hanga niyyaa keessaniitti katabaa. Xumura irratti lakkoofsa kaardii keessanii itti katabdanii pee jettaniin.
baay'imee koofiin kafaltii akkaan tiifamaa ta'e fayyadama odeeffannoon teessan takka illee gama keenya hin ergamtu lakkoofsi kaardii teessaniitis nu biratti hin mul'atu gaafa miseensummaa haquu feetaniis iimeela keessaniin loogiin gootanii daqiiqaa lama keessatti kaansel godhuu dandeessan yookiin ammoo iimeela keessan waasaap irratti nuuf katabdanii miseensummaan baay'imii koofii irratti qabu naaf haqaa nuun jettan namni sababaa isin gaafatu hin jiru daqiiqaa muraasa keessatti miseensummaa teessan kaansel isiniif goona. Namoonni Oromiyaa fi biyyoota Arabaa qubattan yookiin namoonni kaardii baankii hin qabne kan nu gargaaruu feetan lakkoofsi herraga baankii kanaan tumsa nuural hudaa irratti hirmaadha.
Lakkoofsa herreega baankii kudhan zeero zeero jahatamii afur sagaltamii jaha shantamii sagal sagal zeero saddeet. Akkaawuntiin baankii daldala Itoophiyaa yookiin Commercial Bank of Itoophiyaa irratti baname.
Gama birootiin baankii hijiraa fi baankii hojii gamtaa Oromiyaa irrattis akkaawuntiin banamee jira. Namoonni hijiraa baankii irratti maallaqa erguu feetan lakkoofsi herraga baankii tokko zeeroo zeeroo torba tokko lama saddeet saddeet sadi zeeroo zeeroo zeeroo tokko maqaan Idriis Abdurrootii fi Muhammad Awwali.
Lakkoofsi akkaawuntii baankii hojii gamtaa Oromiyaa immoo kudhan shantamii lama soddoma zeero lama tokko jaha shan afur saddeet. Maqaan Muhammad Awwalii fi Idris Abdurroo jedha. Odeeffannoo dabalataatiif 0954522058 irratti bilbiluu ni dandeessu. Miidiyaa kana itti fufsiisaa isiniin jechaa gama sagantaa har'aatti isin dabarsina.
dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrata warra jiruu gaarii jiraachuuf jiruutu wal himata himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira abbaa moohatu walitti ilaalla Daddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa Qilleensi jaalala bubbisee halaala. Qilleensi jaalala bubbisee ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن أجيفتوتا تلفزيون نوردالا خير خيس أول شيء ربي نسنا بول شيء شار أجمع سكنتا كينيا سكنتا ركيتش سنارا إجنا تكوف هذا لكوف سجل مدي بتربا في صدمي سدي اتدا بريجو وان جدو فرمات بربادان أني نما دبرتي في كبجة قدر أبوجي baga kabaja qabaatte dhiiraafis kabaja qabaadhu isin jenna kabajni namaa fi miti beeyladaaf illee argamuu qaba haala shari'aan teenya jaalaturraash kabajaan kabajuma siggooti jenna yoo nama kabajjenni kabajamta yoo kabajaa namarraa fuute sir- sillee kabajaa sirraa fuudhama namni nama salphise salphinni mana isaa keessatti jala gala jedhan siree isaati irratti itti dhufa duuba kanaaf kabaja horachuun namaa fi beeyladaa hattamaan ta'in nabi keenya alayhi salaatu wassalaam gaalli yeroo isa arge itti booya itti olola lixusni khuluqihi tolina haala isaatiif jecha nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam maa daraba imra'ata walaa shaata beeladaa'u hin dha'u jedhe dubartii hin tumu jedhe baarakallahu fiika siin jenna duuba ani nama dubartii kabaja guddaa qabuufi jedhe umrii kiyya keessatti takka intala jaaladhee hin beekuu jedhe gaafni jaalalaa yeroo dhufe jaalachuun akkuma ammaa kanatti sirra argamaa jenna yeroo umrii keetii keessatti yeroo jaalatuun qaama kee keessaa maddu malee jaalachuun dandeessu si keessaa maddee dhufe jennaan kunoo jaalatte duuba dubartiirraa fagaadhee yeroo dheertuu eega jiraadhe booda jedhe boodarra intala takka qalbii na hawattee dubbifadhee isiinis na hayyamtee jedhe yeroo dheertuu irraa fagaadhee jiraadhe jedhe kabajni ilma dhiiraa akkasuma ta'uu qaba gaafa itti haajamte fuudhuudhaaf yoo gaafsan itti dhiyaate sun waan rabbiin karaa sii godhe namticha amata kudhan booda amata kudha shan booda amata diidan booda dubartii fuudhutu har'a lafa jala janjanaa janajjanuu likkafaa waan jedhan tuttuqqaa adaba gartee babbaduu eegala jechuudha. Funyaan butuu, ija qishuu, qubaan yaammatuu waan adda addaatiin rabshaa eegala. Harkaan qaqqabuu, telefoonii si jalaa fuudhuu, qubee irraa baafachuu, waan isin harkatti uffattu irraa saamuu jechuudha. Gola kophaa galfachuu, bika kophatti yaammachuu. bika kophatti hoji deemu waa hedduu takka ka warri asii eeggatu mucayyoon magaalaa dhayxee waa bittee nuuf deebiti inni bika biraa geessee jira. Wani duuba salphina ummata muslimaa qabatirraas dubri isaanii bikka oolte wallaaluun dardarri isaanii bikka oole wallaaluun ka quban qabne macasiyaa itti bobbaatee isinis innis itti bobba'ee dilii keessa oolanii hogguu galan ka haadha qaban ka abbaa qaban. nyaataaf dhugaatii isaaniitiif kan itti yaaddu haadha abbaan garii isaanii guddina isaaniitiif kan yaaddawin kun itti gaafatama warraati itti gaafatama ilmaaniitillee isaanis ni gaafataman hundinuu jechuudha. Duba yeroo dheeraadhaaf irra fagaadhee ture jaa ammoo gaa gaafni tokko kan nama keeysaatu dubbattu jaalalli ni jira keeysaa dubbattee jennaan dhaqee dubbifate jalaa dubbatte isiinis osuma amman guddoo ergachuuf qoqophaa'uu. tokko kana darraa dhufeetuma intala argee ogguma san isa hawattee ogguma san manguddoo ergate jechuudha. Karaa gabaabaa. Osuma inni karaa dheeraa kanatti yaadu eenyu ergadha? Yoom ergadha? Akkamitti ergadha? Osuma inni yaadu kun dhufeetuma nan dabrin kayyuu namni olirra ariifannaa qaba. Taani ammoo qadara rabbiiti. Akkasitti na jalaa dubbifatanii intalollee warra ofii diduu hin dandeessu an akkamiin godhaa? anis gartee nama kanaan wal dhabuun fedhu jedhe akkanatu dura gartee waan khayriidhaa tokko keessatti ariifatuun bareeda booda'aanuu waa keeysatti faarfamaadhaa illaa fi abwaabil khayri waan takka egaa istikhaaraatti salaatte ilaalte wanni tun khayriinaa qabdi jettee yaadde booda murtee ega murteeffatte yookaan mari'atte istikhaara yookaan salaattee rabbii keetiin mari'atte yookaan ilma namatti geeyyifattee yaada haga tokko yaada wayyaa siimanii yeroo je'an daftee waan san seenuun bareeda. Yoo booda ante ammoo akkuma amma taate kana taata. Waan biraa keessatti illee booda'aanuu aadaadhaaf yoo qabaatte rincica jechuudha. Wanni hedduun takka sababa rincica keetiitiin kase jala dabartuun argamte akkuma kanaa jechuudha. Garuu akkasii katabamte. Garuu gara khayritti asbaaba. godhuun barbaachisa asbaba sanirraa waan itti ariifatuun barbaachisu itti ariifatu akka hundattuu si jalaa dubbisan dubbifamte isiinis lakki anqaadhimaa qaba nama jaaladhu qaba ameerikarraa dhufe osoo ji'arraa dhufe illee ani hin qeebalu silaa intalli jette ni dandeessi garuu isiinuu calliste isiin calliste ati garuu deeggarutti jirtaa. warra ofii diduu hin dandeessu jette warruma diduu hin dandeenye moo gara biyya faranjii kanaa waan gadi dhufe namni ofirraa hin deebisu sanumaa ofirraa deebisuu dadhabde moo saansii hiree jette san keessan seen wallaahu a'alam akkuma hundattu waan siin jennu intalli qaadhimaa nama eega taate ati lammata xarafa isii ga'umsa irratti dhoowwa siif halaalii miti nabiin keenya waan jedhe alayhi salaatu wassalaam hadiisa imaama muslim odeesse keessatti المسلم أخو المسلم فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه مسلم وبليس مسلمات waan inni gurguratu jiru irratti kottu anaggatii gad aanaan si gurguraa jettee gurgurtaa isaa san fashalsuu hin qabdu yoo intala takka qaadhimate intala takka dubbifate dhayxee jalaa dubbisuu hin qabdu sirratti haraami jechuudha. qaadhimannaa isaati irratti ati qaadhimachuun sirratti dhoowwa duraa wajjin guddanne ganamarraa wal kajeelaa as geenye ganamarraa maalii taane ollaa kiyya yookaan jirti yookaan maalii sun hundi hin dalagu yoo ati qaadhimaa dura gartee argamsiiste inni sirraan seenuun haraami waan akkanaa hedduu namni dogongora nama garii ka meeshaa warra tokkorraa ergifatuuf ka'ee dhufee mana ol seenee taa'utu jira. taa'ee buna dhugee isaa wajjin yookaan waa haasawee osoo inni akkanatti jiru tokko kabiraa fiigaa dhufee abbaa baluu mee waan akkasinaa asalaamu alaikum akkam jirta dhagaa waan akkasinaa kenname mee namtichi duraan taa'u jiru sun hin dubbanne akkam godhanam kama dubbate kanaaf kennan kanaafuu haajaa ofii itti ariifatuun bareeda maadaama waan khayrii ta'uu beekaniin jechuudha waan toltuu ta'uu beekaniin duuba. kanaafu siif hin danda'amu qaadhimaa namaati jennaan hin aariinis hin lolinis hin amatinis hin abaariinis waan takkaa hin dalagin radiinaa qismata aljabbaari fiina qooda rabbiin nuu qoode jaalanne jii jalaa deebi ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء كنت لربي نبا فريكن ربي كنف جئي كنسدين كوانين جلا ديبي أبسكسي تيو جلا ديبته nama akkasii yookaan nama akkasii olii rabbiin sii kennuutu mala. حديث بخاري ذاك يا نبي كان يوان جدي عليه الصلاة والسلام من أعمر أو أرضا ليست لأحد فهو أحق الحق لمن سبق يا تجر نمني وقول فتكا تنام درتين كابت من أكيك أبت أبو ما كابت سنت اتهاك أجل أكسما انت لا تكا إيغا نمني برا أسوات دبفتين dhaqee dubbise isatutti haqa intala tan ammoo silaati dubbifattee jirtu isiis sitti garagale isiin dhugaa himuu hin dandeenye dhugaa lafa jirtu himuu hin dandeenye kanaafuu jaalalli isii dharra'a yookaan sodaa guddaa warra isii sanirraa qabdi akkumatti jette yoo isiin ebaluu wal jaalanne jettee ka dubbattu taate edaa waan akkanaa jirtaa jedhanii gaaffachuudhanii tumanii kukkutuunis ni mala. sun duraftellee dubra durii biratti bakka takka takka silaafuu ijji baddullee bakki ijaan baddu jedhanii wanni xiqqoon takka numa jirti haga tokko ganda tokko tokko keessa numa jirti. Yeroo ammatti namni waan jaalate jaalala isaa ifa baasee ebalu jaaladhe waan jibbes ebalu jibbe jedhee lafa kaa'a jechuudha. Akka durii sanitti hin callisan jechuu dubri. Yookaan warrina tumaa warrina ajjeese jettee sodaattee callisuun isin mala. nama biraa wajjiin akkamitti dubbattanu dubbatee si kennaa nutti haa dubbatanii akkamitti dubbatan jechuudhaaf ka adabban taate dhugaa qabdi karaa warra isii qaceelche waan macaasiyaa karaa sun hin qabneen hayyamuu qabdee jechuu gaabsan. kana fakkaata sabri siyaa kennuu jenna obboleessa keenya man kaana lillahi kaana allahu lahu yoo rabbiif jecha dubbii tana dhalatti yaaduu baattee shiratti yaaduu baattee jalaa deebite rabbiin si milkeessa abshirsin jenna. iyyannoon kanatti nuuf aanu dhaddacha jaalalaa lakkoofsa galmee dhibba torbaaf soddomii shanii iyyattuun waan jettu ani eega bultii ijaaree waggaa sadi fixee jira daa'ima tokko argannee abbaa warra kiyyaa eega daa'ima arganne booda jaalala tiyya lash godhee nan jaalatu akka duraatitti na daddarbu eegalee maali maali jette jechuudha himattuun tun. abbaan mana isiidhaa jaalala isii dhiisuu himatti badiin abbaa mana isiidhaa ka isiin himtu isii jaalachuu dhiisu badiin biraa ka isiin jala buuftee himtu salaatan salaatuu jette wanni irratti wal dhabnu kana qaama sin dhiqatu yeroo wal qunnamtii qaama saalaatiillee nama inni kabajullee itti geesseetiin dadhabee jetti nama kana walumaa galatti ofiifis yaalee nama biraatiin illee isa yaalee dadhabee jechuu isiiti furmaata barbaaduuf dhufuun kee gaarii garuu osoo inni osoma inni isin jibbiin gaafa inni rabbii jibbe san silaa furmaata barbaaduuf dhuftee bareeda har'allee baqa of dhaqqabde siin jenna si jibbuun duratti namticha rabbii jibbe kan salaanne wajjin jiraachaa turte ammoo gaafa inni si jibbe kisii isaa lafaa kaase jechuudha. jalqaba silaa gaafa inni rabbii isaa jibbe dubbiin guyyaa san ka'uu qabdi jaalala lubbuu keetii irraa jaalala rabbii dursuu qabda gaafa rabbii jaalati si jaalata yoo ati nama rabbii taate eega rabbii jaalate nama rabbii eega ta'e atis yoo nama rabbii taate si jibbu jechuudha. salaanni laaftuu miti. نبين كان يوان جدا عليه الصلاة والسلام حديث إمام أحمد في بخاري مسلم أديسا كيستي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر نمني صلاة ديسة كفرج غراغر من جدو كينيا في جدو كافر توتا صلاة ما وني برهنجرو صلاة صلاة مسلم شريعة كيبال جيتو نمتج شريعة فدت جيتو إيغا صلاة صلاة وني برات اللي ستلافتو وني دلقا yoo dhugaan salaati dogongorii tokko tokko yoo argame malee namni salaata dhiisnaan diinii dhiise man hadamaa faqad hadama diina namni salaata diigee utubaa diini isaa diigee beeki nama mana keessa jiru utubaa jalaa fuudhe utubaa jalaa fuunaan mannirra lafa dhawere halaakame jechuudha man taraka salaata faqad kafara namni salaata dhiise kafre jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. salaanni laaftuu miti guyyaa qiyaamaadha dura waan ilmi namaa irraa gaafatamurraayi salaanne awwalu maa yuxaasabu bihi alcabdu yawma alqiyaama assalaah akkana jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam durri wanni gabrichi ittiin dirree qiyaamatti fuula rabbii dhaabbatee gaafiin ittiin eegalamu ittiin qormaatamu salaata qormaanni jalqabatti isaa kennamu waa'ee haqa rabbiitirraa jalqaba salaata kuni amriin salaata jabaa ta'urraayi ummatoonni guyyaa qiyaamaadha sababa ibidda seenaniif yeroo himatan maal jedhan waan jedhan maa salakakum fi saqar jechuudhaan gaafii yeroo isaanii dhufe maaltu ibidda saqar jedhamtu tana isin seensise jechuudhaan gaafii yeroo dhufeef maal jedhan qaaluu lam naku min almusalliin kasalaan nun taane walam naku nuxiimu lmiskiin miskiina kan nyaachisu nun taane. Nuti hin salaannu jaallaan salaatuu dhabuudhaaf ibidda saqar jedhamtu seenan jechuudha. Salaata dhabuun jahannam keessaa ta maqaan isii saqar jedhamtu nama seensisa. Dubbiin laafaadha miti. Warra ibiddaa waliin jiraatu jirta jechuudha. Jala murii itti himi. Dubbii tana booda nama sanii walitti dabalamuun keessirratti haraami eega dhugaa dhageesse booda. waan gaafatte kana silaafuunuma dhageeffatte jennee yaanna eega gaafii ergatte nama sanii walitti dabalamuun sirratti haraami haga inni salaatutti walitti eda'amuun walitti qanani'uun firaasha irratti sirratti haraami haga inni salaatutti yoo isaa hin salaatiin gaafuma duraatuu ka wal fuutan taate suni fuudhan jedhamu si'ii salaattu isaan salaanne ni keenya ni dhamu. kaafira waliin ni keenyi ni dhamu ni kayasan yoo inni ka salaatu taate haara yoomsuu qabdan yoo inni gartee boodaa cibaadaa rabbii jaalatee salaatatti ka seenuudhaaf murteeffatu taate salaatatti yoo seene ni kayaa harayatti godhattanii bultii teessan yoo itti fufeetan itti fuftan jechuudha. awsaquu cura al-iimaan al-muwaalaatu fillaahi والمعادات في الله أوسق عرى الإيمان فنو إيمانا ترى هذا إيمانا ترى كإرى أولي إيماني قدان جبا متان قررين ساي شبر الموالاة في الله الله بجت والجالة آنم ما أفكنتئن دينك وهي نمسي كنو أفكنتئن حاسو مئاوها ست حاسو أفكنتئن نتبتابر جيتش ما أفكنتئن الله والمعاداة في الله الله فجتة عدوي والغداتو إلا والغداتو إيجا ربي جب جبونا مثلا جيجو والحب في الله والبغض في الله عز وجل حديث إمام الطبراني أديس كإمام الألباني صحيح أقول كيست أكنج أوسق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله ربي جتش والجالة رب ما في جتش والجبو نما ربي جبو جبو إسا سنو جتشو إسا سنو جبو جتشو كناف imaanni keenya tokkoffaa ka itti tahu rabbiif jecha nama rabbi jaalatu jaalatu rabbiif jecha nama rabbiin hin feene nutillee hin fedhuu dhabu awsaqu cura imaan imaana irraa fannoo irraa olii kana fakkaata nagaatti olaa nagaatti bulaa khayri keessa olaa khayri keessa bulaa waan isiniin tole rabbi isinirraa haa qabu waan isiniin tolu rabbiin isin bira hin dabarsinii isinitti haa qabu jenna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلام إلى اللقاء
ما شاء الله شيخ كينيا كبجما في جالة ما شيخ محمد وادو ربي نسن الرعجالته بكم سرهم بكم سسني هادبل نولي وروان أجير رافي يدمونو هاقودو Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraa barumsa guddaa argattaniirtan jennee abdanna gama keessummeessuutiin anfarhee adam kutaa teeknika nuura ludaa hojjetamuudhaan isin wajjin turre hanga sagantaa soora qalbiitii walitti deebinutti nagaa rabbi keessa nuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkee duniyaa akiraa argadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صور قلبي مسلما صور قلبي مسلما